Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ko yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi turayahera ku mugabane wa afurika perezida yatowe kurongora somaliya ni hassan sheke mohamud atowe ubugira kabiri kurongora ico gihugu mu matora yarangiye ejo ku munsi w'imana agiye kuzosubirira perezida ahasanzwe mohamed abdulahi mohamed n'amatora yarimwo abakandida mirongo itatu na batandatu aho amajwi ya nyuma yagaragaye inyuma y'amatora y'abashinga amateka n'abasenateri yahaye hasane sheke muhamedi amajwi ijana na mirongo itandatu n'atanu arenze ayasanzwe asabwa kugira umukandida yemerwe ko yatsinze abashinga amateka n'abasenateri batoreye mu ihema i mogadishu ni mu kibanza gicungerewe cyane ku kibuga cy'indege mu gihe ayo matora yari ko araba harumvikanye ibisasu biturika hafi y'icyo kibanza ariko igipolisi cyavuze ko atawahasize ubuzima igihe cyaturika nta rujya n'uruza rwari ku mugwa mukuru ejo ku munsi w'imana kuko igipolisi cyari cyasabye abanyagihugu kuguma mu ngo zabo gushyika kuri uyu munsi wa mbere aya matora byitezwe ko agiye kurangiza injyane zishingiye kuri politike zimaze umwaka urenga zizingamitse somaliya inyuma y'aho ikiringo cya perezida muhamed abdulahi mohamed kirangiriye mu kwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ariko nta matora yari bwashobore gutunganya muri afurika kandi ni muri mali ejo kuwimana icyo gihugu cyatangaje ko kivuye mu nteko z'ibihugu byo mu burengero bwa sahel ziri ko ziragwanya iterabwoba igihugu cya mali cyavuze ko ari uko cyakuwe ku burongozi bw'izo nteko ziswe g5 sahel zirimo kandi n'ibihugu bya mauritania chade burkina faso hamwe na nigeri umugwi G5 Sahel watanguye kugwanya abajihadiste mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi Mali yisigura ivuga ko inama y'abakuru b'ibihugu bya G5 Sahel yari yatekanijwe kuba mu kwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri na kabiri Ibamako muri Mali nyene yari guha Mali uburongozi bw'uwo murwi ariko hafi amezi ane ararangiye atagikozwe leta ya mari ivuga ko ibihugu bimwe byo muri G5 Sahel bidashaka kwirongora perezidansi y'uwo mugwi wa gisirikare ikavuga ko hari igihugu gikorera inyuma y'ako karere kigomba gukumira mari ariko icyo gihugu nticyatangajwe izina mari kuva mu kwezi kwa mbere iri mu bihano by'ubutunzi n'ibya kidiporomasiya yafatiwe na CEDEAO kuko abasirikare bafashe ubutegetsi gushika ubu batarabusubiza abasivile nyuma y'amakudeta abiri ahitiye muri ico gihugu inteko za G5 Sahel zirimwo ibihugu abasirikare murambabarira hafi ibihumbi bitanu muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika dusimbira muri leta z'ubumwe za amerika aho ubwicanyi bwabaye ndanse muri leta ya california abategetsi bavuze ejo ku munsi w'imana ko umuntu umwe yishwe abandi bane barakomereka bikomeye nyuma ya kurasa kwabaye ku isengero ryo mu manuko bwa california abategetsi mu butungane bo muri komine ya orange ako gace kegukira bavuga ko abo bantu barashwe ejo kuwimana ku isengero ry'abapresbitariyano mu gisagara ca laguna woods umuntu umwe aza yaramaze gufungwa kandi n'inkoho imwe yarafashwe yaba uwapfuye canke abakomeretse bose ni abantu bakuze ubwo bwicanyi nyene bwarabaye no mu gisagara ca Buffalo ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya New York aha muri Amerika nyene hari ku munsi wa gatandatu abantu cumi baragandaguwe barashwe muri superimarishe idandarizwamwo ibifungurwa abategetsi bavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu bwari urwanko rushingiye ku rukoba perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yavuze ko ubutungane buriko buratohoza ubu bwicanyi bushingiye ku rwanko rushingiye ku rukoba yongera koko babwirizwa gukora kugira iki kibazo cyateye igutu mu mutima wa amerika kirangira uwakoze iryo bara yitwa peyton gendron ni wo mu gisagara cya conklin ni muri leta ya new york n'umuzungu kandi abishwe cumi n'umwe kandi cumi n'umwe kuri cumi na batatu barashwe bari abo mu bwoko bw'abirabure perezida biden yatangaje ko agendera bafaro ejo ku munsi wa kabiri kuremesha ababuze ababo ayavugwa hanze ya afurika ni ku mugabane wa buraya igihugu cya finland cyatangaje ku mugaragaro ko cyifuza kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi ryo kwivuna umwansi hamwe ryitwa otani perezida sauri ni nisto n'umushikiranganji wa mbere sana marin babitangaje bari kumwe ejo ku munsi w'imana k'umugwa mukuru w'icyo gihugu helsinki bavuga ko ari umunsi winjiye mu mateka y'igihugu cyabo ikindi gihugu byitezwe ko gifata ingingo nk'iyo ni igihugu cya swede perezida w'uburusiya vladimir putine ku wa gatandatu yavuze ko iyi ngingo ishobora gutuma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu iba nabi kandi hashobora kuvamwo akaga
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ONU yemeza ko umunyarwanda Major Protais Mitanya amaze imyaka mirongo ibiri aronderwa n'ubutungane bumwagiriza ibyaha vya jenoside atakiriho umwe mu bavugwa ko yatanze amakuru y'aho ashinga yashyinguwe ni umwana yarerewe iwe ibivugwa ni uko amakuru yatanze y'uwo mwana w'umukobwa yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donko direction y'uko ibintu byari bimeze noneho izo nzego zishobora gukurikira noneho amadokima yose yari ahari noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mva uyu ni maitre henri paul ingabire ni umunyamategeko w'umunyarwanda akorera muri zimbabwe hino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu ishiramwe mpuzamakungu onu ryemeza ko uwitwa prote mpiranya yari amaze imyaka mirongo ibiri aronderwa n'ubutungane atakiriho imva yiwe yabonetse mu gihugu cya zimbabwe prote mpiranya ni umwe mu bahoze bacungera juvenal habyarimana yahoze ari perezida w'u rwanda imbere ya jenoside yakorewe abatutsi yagirizwa ko yaragize uruhara runini muri jenoside yo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane mu rwanda umunyamategeko w'umunyarwanda henri paul ingabire akorera muri zimbabwe ari mu babajijwe na onu kuri ino dosiye yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana byajyaga binoganurwa ko yapfuye ariko ntabwo abantu bibwiraga ko ashobora kuba yarapfiriye muri zimbabwe cyangwa arashyingwa muri zimbabwe leta ya zimbabwe ko ivugwaho kuba yaramukingiye ikibaba ko yari ibizi bishoboka bite ko yahabaye akahatabarukira akahashyingurwa ubutegetsi ntibubimenye aho ngaho leta ishobora kuba yari ibizi cyangwa cyangwa se yenda harimo abantu bari babizi cyane ko hari amakuru avuga ko ashobora kuba ngo yarakoranye nabo muri congo icyo gihe muri congo mu ntambara yo muri congo igihe u rwanda rwafashaga abaroberi bateraga muzehe kabira icyo gihe zimbabwe yagiye gutamara kabira nk'uko yari yasabwe na leta ya congo buriya abantu bavuga ko hari amakuru avuga ko ashobora kuba yarakoranye n'abasirikare ba zimbabwe icyo gihe ikindi kandi kuba yarageze hano muri zimbabwe agahindura amazina akitwa amazina atandukanye n'amazina yari afite n'igihugu akagihindura hanyuma urebye n'ahantu yari yarashyinguwe njye mbona ku giti cyanjye leta ya zimbabwe ishobora kuba itari ibizi neza ko ari hano muri zimbabwe muri uko gushakisha porote mpiranya amakuru dufite ni uko nawe uri mu bantu yagiye ibaza amakuru bagira ngo bamenye niba ariho aherereye cyangwa hari ahandi aherereye ariko hari n'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakubajije umwaka ushize n'iki bashakishaga batari bazi urebye ibyo babazaga bashaka kumenya niba koko mpiranya ashobora kuba ari muri zimbabwe cyangwa se niba abanyarwanda bo muri zimbabwe bashobora kuba bazi ko ari muri zimbabwe bakamuhishira ikindi bashaka kumenya byari kugerageza gushaka kumenya imibereho y'abanyarwanda bari muri zimbabwe kugira ngo bagereranye n'ibyo bari bafite barebe kuko niba bishobora kuba byabaha icyerekezo cyo kumenya niba mpiranya yari muri zimbabwe cyangwa adahari hanyuma icya nyuma ni uko bambazaga nk'umuntu w'inzobere mu byerekeye impunzi n'amategeko kugira ngo bumve niba hari ikintu wenda naba nzi cyangwa se nabagiraho inama mu byerekeye icyo kibazo cya mpiranya ariko mu mwaka wa bibiri na cumi hasohotse igitabo majoro mpiranya ubwe yasize yanditse yise rwanda paradis perdu le dernier secret du commandant de la garde présidentielle de juvenal habyarimana ni ukuvuga ngenekereje mu kinyarwanda nakita paradizo twabuze amabanga ya nyuma y'uwahoze ayobora abari bashinzwe kurinda perezida juvenal habyarimana icyo gitabo cyasohotse mu mwaka wa bibiri na cumi kandi hari handitsemo ko yitabye imana ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na gatandatu iyo tariki ikaba ihuye n'iy'umuryango w'abibumbye uvuga ko yabonye kumva ye ni iki gishya kirimo kitari kizwi mu myaka cumi n'ibiri ishize ndatekereza ko igishya cyaje ni uko bashoboye noneho kubona ibyemezo ntakuka by'uko yapfuye n'aho yahambwe kugira ngo urubanza bashobore kurufunga byuzuye kuko mu gitabo nubwo byanditsemo ko yapfuye icyo gihe ntabwo umuryango w'abibumbye wari ufite icyemezo ntakuka cy'uko yitabye imana icyo gihe ikindi kandi ni uko hari amakuru avuga ko afite n'ikindi gitabo ashobora ngo kuba yaranditse kitari cyasohoka kirimo ibyo yabonye ubwo yajyaga kureba indege habyarimana aho yaguye n'ibimenyetso byose byo bahasanze icyo gitabo nacyo bavuga ko gishobora kuzasohoka ayo ni amakuru twumva tumaze iminsi twumva dutegereje kuzareba kuko n'icyo gitabo kizasohoka cyangwa kitazasohoka ariko kugira ngo iriya mvaye iboneke ninde wabigizemo uruhare bwa nyuma kugira ngo umuryango w'abibumbye nyine nk'uko bivuga ubone ikintu ntakuka cyemeza yuko mpiranya ariho ashyinguwe kubera iperereza ryari ryarakozwe n'inzego za zimbabwe baje gusanga hari umuryango wigeze kuba hano bakekaga ko uwo muryango wafashaga mpiranye noneho uwo muryango waje kubura uva muri zimbabwe mu buryo butunguranye ariko haza kuba umwana umwe w'umukobwa waje kuhasigara ariko aza kuhava nawe ajya mu kindi gihugu ubwo rero inzego za zimbabwe zagumye gukurikirana ikibazo cy'uwo mukobwa uwo mukobwa yaje kugaruka muri zimbabwe mu mpera z'umwaka ushize aje muri zimbabwe nibwo inzego za zimbabwe zamufashe zimuhata ibibazo kugira ngo zishobore kumenya amakuru nyayo ibivugwa ni uko amakuru yatanze y'uwo mwana w'umukobwa ayo yatanze niyo yashoboye noneho kwemeza neza aho gutanga donko direction y'uko ibintu byari bimeze noneho izo nzego zishobora gukurikira noneho amadokima yose yari ahari noneho bishobora gutuma bagera kuri iyo mva uwo mwana w'umukobwa yari afitanye irihe sano n'umuryango wa majoro mpiranya bivugwa ko uwo mwana nta sano bari bafitanye ariko ko famiye ya mpiranya igombe kuba ngo yaramutoraguye muri congo bakamurera hanyuma akaba ariyo mpamvu ashoboye kuba yenda ataranajyanye n'abo bandi ubwo bavuga muri zimbabwe ubu tuvugana uwo mwana w'umukobwa aherereye he ari muri zimbabwe yasubiye muri icyo gihugu yakomotsemo ari he oya umwana nk'uko nabikubwiye yari yaravuye muri zimbabwe ubu ngubu ari mu rwanda ari paul ingabire umunyamategeko w'umunyarwanda ukorera mu gihugu cya zimbabwe ndagushimye cyane ku bw'aka kanyu uhaye ijwi ry'amerika ndabashimiye namwe murakoze ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abahuriye mu mashyirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu mu burundi bavuga ko bamaze imyaka irenga mirongo itatu uburenganzira bwabo buhonyangwa n'abakoresha babo mu kubakoresha amasaha y'ikirenga kutavuzwa n'ibindi inkuru ya thierrive ndayishimiye akoresha ijwi rya amerika i kigali mu rwanda amashirahamwe yo gucungera abantu n'ibintu yatanguye gukorera mu Burundi guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda abahurikiye mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi bakora muri ico gisata co gucungera abantu n'ibintu nayo yatanguye gusaba kwemererwa kwihuriza hamwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibiri kugira ngo barabe ko boronka aho bashikiririza ibibabakiye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe niho yemerewe gukora mu kiganiro abahurikiye muri ayo mashirahamwe bashikirije abamenyeshamakuru hamwe n'ikigo gitegekaniriza kazoza abakozi inesesi n'abaserukiye urunani mpuzamasendika kuri uyu wa kane bashikirije igitabo canditsemo ingorane nyamukuru cumi na zitandatu zibangamira uburenganzira bw'abacungira abantu n'ibintu bazwi ku izina ry'abasekirite ni igitabo cegeranijwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ashika kuri atanu avuka muri ico gisata yishize hamwe desire ndayishimiye aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe sitrasobu psg aratubwira bimwe muri ivyo bibazo birimo kutaronka aho bavugira mu gihe barenganijwe abakozi bo muri icyo gisata turacyakoreshwa nko mu buryo bw'ubucakara ikindi ni uko abakoresha bacu badakingira amagara y'abakozi babo amashyirahamwe amwe amwe hafi nka yose atigera ashyira ahabona amategeko ngenderwaho yayo kugira ngo abakozi bashobore kubona no kumenya ibibagenga desire ndayishimiye abandanya avuga ko hari abakozi bamaze imyaka irenga cumi n'itanu bakora ako kazi badahabwa ibyo bemererwa n'amategeko birimo kutavuzwa no kutaronswa akaruhuko badasiba ku kazi n'umunsi n'umwe badakererwa atanasomanje tekinike bigeze bashyirwamo n'isaha imwe ariko usanga iyo myaka yose iheze batarigera bahabwa akaruhuko k'umwaka abakozi batandukanye bavuganye n'ijwi ry'amerika nabo bemeza ko agateka kabo gahonyangwa bagasaba inzego zishinzwe gutunganyiriza abakozi mu burundi kugira ico bakora Eh, nko mu kazi ka minsi yose turakora ntituruhuka iminsi ndwi kundwi kuko tugezwa INSS ivyo ntibibaho kandi aba- aba- mu mategeko tubirekuriwe ntuze no kuvuzwa ico coco ni nk'umugambi coco nticigera kivugwa Eh, ni nta na kimwe baba bashikuje byose ni iby'ukuri ahubwo twasaba nk'uko babisabye leta yuko yobishyiramo inguvu kugira ngo natwe nk'abenegihugu kugira ngo natwe nk'uburundi bw'ejo tubandanye dukora twisanzuye tuvuzwa turi dutegekanirizwa kazoza mu bibazo byashikirijwe kandi harimo n'ikibazo co kutaziganiriza abakozi muri INSS ndayavugwa Sebastien atwara ishirahamwe Civibu sendika de Vigile Buhunde avuga ko amashirahamwe hafi nka yose ataziganiriza abo bakozi ndetse n'iyo babatumiye mu biganiro ngo ntibabyitabira Eh, n'amasosiyete novuga nka yose haracyari hahandi aho usanga bakotiriza umukozi ku mushahara nawe nyine atigeze abona bigatangaza cyane ari nacyo gituma eh, twabishyize ahabona Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bamwe muri abo bakoresha ngo ibabaze igituma ibyo bibazo biguma bigaruka ntihagire igikorwa n'ico bategekanya guhindura twabakenye. Celestin Mpawe nayo icegera cujejwe gutororokanya no gusuzuma ubwiziganirize muri INSS avuga ko amashirahamwe yose afise ibyo bibazo akavuga kandi ko INSS igerageza gukora ibishoboka byose ngo abo bakoresha batunganirize abakozi babo.
mugabo nuvuga yuko hasigaye gutera intambwe twaragerageje kubikiza amategeko tube mu ishyirahamwe turatangura tukandikira umukoresha tukamubwira izo ntaheranye iyo tumuhaye iminsi cumi n'itanu ataca kosa tuca dutangura ikintu cyitwa rukuvurema force Abahurikiye muri ayo mashirahamwe yose basaba abakoresha babo bakozi kubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi.
kwitaho gusoma amategeko agenga abakozi n'akazi boja hamwe n'urunani mpuzamaserika kusibu ndetse hakabaho n'amasezerano ntarengwa hagati y'abakozi n'abakoresha bo muri icyo gisata nk'uko tubibona no mu bindi bisata ikigo kijejwe kuziganiriza abakozi UNSS kivuga ko mu rutonde rw'amashirahamwe mirongo itatu n'umunani gifise munani muri ayo ata nimero afise yo kuziganiriza abakozi muri UNSS abandi nabo nyene ngo hari byinshi batubahiriza bigenga abakozi UNSS ikavuga kandi ko iri mu mishikirano n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi mu gusaba ko abakoresha badatunganyiriza abakozi bakurwa ku rutonde canke bagakurikiza amategeko Thierry Vendayishimiye nshimiye ijwi ry'amerika kigali
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence roya
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya n'uwa sport umurwi wa flambo du centre niwo waraye utahukanye igikombe c'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi inyuma yo gutsinda atletico new oil mu rukino rwa nyuma rw'ihiganwa ibitsindo bibiri kuri kimwe muri basketball naho ejo kwa mungu niho hakinwa inkino zo ku munsi wa kabiri w'ihiganwa ry'uburundi muri basketball inkuru twateguriwe na desire hatungimana ico gikombe uwo mugwi wa flambo du centre yo mu ntara ya gitega watahukanye ntihari aho gutuma umwana kuko hageze ku munsi wa nyuma w'ihiganwa imigwi itatu ariyo top junior mumamuru na flambeau du centre yose ishobora kugitahukana uwo mugwi w'igitega kubona utsinda top junior ibitsindo bibiri kuri kimwe message ngozi nayo igatsinda bumamuru ku kibuga cayo bibiri nyene kuri kimwe vyaciye bituma flambeau du centre yegukana igikombe c'uburundi ubwa mbere mu mateka yayo rukundo jean dodieu icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko ico gikombe bagikesha ababarongoye babitaho buri munsi kandi bakabaronsa bya nkenerwa ku gihe ku bibaraba navyo nk'abamenyereza amenyesha ko bagiriye inama abakinyi ukuntu bitwara mu rukino ruboneka gake mu buzima tukiza muri ekipe twagerageje gutrava sur le mental surtout muri zino match za nyuma tubereka ibyabashikiye mu mwaka uheze nahone byananiranye kuri journée ya nyuma nk'uko n'ubundi twabaye champion kuri journée ya nyuma tugerageza kugira tubibutsa ibyo babayemo kugira ngo by'ukuri tugerageza kubyivita muri ino sejo nuvuga ariko ibyo biri mu byadufashije rwose abakunzi b'uwo mugwi nabo bari bishikiye umuyinga ahabereye urwo rukino baragaragaje akamwemwe kabo kuri radiyo ijwi ry'amerika by'ukuri sinumva ingene nogaragaza umunezero umunezero fise by'ukuri ni umunezero novuga wa mbere umunezero ndose mu buzima bwanjye mana umunezero fise sinzi nuko nowusigura sinzi n'ingene nobivuga turanezerewe rwose ntibibuza ko tuzotegura n'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mutekano mu munezero nta ngere icya mbere nshimira imana yo mu gihe ishoboye kuma umunezero ungana gutya nk'uko mubibona flambo di santere n'abarorerezi n'abakunzi bawo abakinyi abakoca abaperezida bacu ndazi naho batari ngaha antuka dufite umunezero utagira uko ungana kuri uno munsi muri basketball naho kuri uno w'imana hari haramutse hakinwa inkino z'umunsi wa kabiri w'ihiganwa rya basketball mu burundi bwose mu rukino rwari rwitezwe gusumba izindi jimukana yatsinze urunani ku manota mirongo umunani n'abiri kuri mirongo irindwi n'atanu gatabazi kristal amenyereza jimukana aratubwira icyabafashije gushika ku ntsinzi nagerageje gukurayo abakinyi ngira amashanjima abiri abiri kugira ngo nze kuronka katare mu katare abakinyi bameze neza hama nivyo batugiye imbere me mentalement mwabonye ko abakinyi bacu bari pre mu mutwe twari tubiziga twari tubyemera kandi twabona ko bishoboka aroni kagabo umumenyereza w'urunani amenyesha ko ivyabashikiye mu gutsindwa bigiye kubabera icigwa mu nkino zikurikira kuko ngo intumbero yabo ni ugutwara igikombe abakinnyi tugiye kubamenyereza kandi cyane cyane tubabwire icyo bategereza gukora n'ibyo bategereza gushikako mu mimenyerezo no mu mamashi tugiye gukora kubera urugendo ruracyari rurerure urukino ni ngombwa ko twari kurutsinda mbwo naho twarushijwe nta kundi mbwabo tugiye gukora rwose kugira ngo ibi bishike abakinnyi bashobore kumenya icyo bategereza gukora mu mimenyerezo no mu mamashi mu zindi nkino zabaye dinamo yatsinze egre noir ku manota mirongo icenda kuri mirongo itanu n'atatu remesha itsinda rezipo ku manota mirongo umunani n'atanu kuri mirongo irindwi n'abiri nayo tigers ikaba yatsinze young eagles ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itandatu n'atandatu desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika desire hatungimana reka ucukorerwa mu ngata na mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kutubwira avugwa mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru shampiyona y'ikiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino ikaba yari igeze ku munsi wayo makumyabiri na karindwi ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine ikipe ya marine fc yatsinze etenseri fc ibitego bine kuri kimwe kuri stade umuganda y'i rubavu ibyo bitego bine kuri kimwe kandi nibyo ikipe ya gorira fc yatsinze bugesera fc kuri stade y'i bugesera ikipe ya etoile de l'est yatsinze espoir fc ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade y'ingoma mu mukino wa karundura wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya kiyovu siporo yatsinze apr fc ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bya kiyovu siporo byatsinzwe na abed Abedi Bigirimana na Emmanuel Wokwi naho igitego cya APR FC gitsindwa na Ombolenga Fitina ku ruhande rwa Kiyovu Sport byari ibyishimo bidasanzwe mu bafana
twese abayovu bose twaraye ijoro gutwara igikombe ni ibi kugira ngo utware igikombe ni ugutsinda umuntu muhanganye ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ine kuri stade y'igicumbi ikipe ya gicumbi fc yanganyije na gasogi united ubusa ku busa musanze fc yanganyije na rayon sport igitego kimwe kuri kimwe kuri stade bworoherane musanze kuri stade ya kigali nyamirambo polisi fc yanganyije na mukura victory sport igitego kimwe kuri kimwe mu wundi mukino ikipe ya rutsiro fc yanganyije na as kigali ubusa ku busa kuri stade muganda i rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri na karindwi wa shampiyona ikipe iza ku isonga ni ya plfc ifite amanota mirongo itandatu ikaba izigamye ibitego makumyabiri na bitatu ikurikiwe na kiyovu sport ku mwanya wa kabiri nayo ifite amanota mirongo itandatu n'ibitego makumyabiri na bibiri izigamye iya gatatu ni as kigali ifite amanota mirongo ine n'ane rayon sport nayo ifite amanota mirongo ine n'ane ikaza ari iya kane ku mwanya wa gatanu hari mukura victory sport ifite amanota mirongo ine na rimwe polisi fc ni iya gatandatu ikagira mirongo itatu n'arindwi ikipe ya musanze fc nayo ifite amanota mirongo itatu n'arindwi ikaza ari iya karindwi espoir fc ni iya munani n'amanota mirongo itatu n'atatu iya cyenda ni marine fc nayo ifite amanota mirongo itatu n'atatu etensere fc iza ku mwanya wa cumi n'amanota mirongo itatu na rimwe ku mwanya wa cumi na rimwe hari gasogi united ifite amanota mirongo itatu bugesera fc nayo ifite amanota mirongo itatu ikaza ari iya cumi na kabiri ikipe ya cumi na gatatu ni gorira fc ifite amanota makumyabiri n'icyenda rutsiro fc ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaba ari iya cumi na kane iya cumi na gatanu ni etoile de l'est nayo ifite amanota makumyabiri n'atandatu naho iya cumi na gatandatu ariyo ya nyuma iracyari gicumbi fc ifite amanota cumi n'umunani tunyarukiye mu mukino w'intoki ya basketball ku wa gatandatu w'iki cyumweru muri kigali arena i remera hazatangira imikino y'icyiciro gisoza mu irushanwa rya basketball africa league izaba ikinwa ku nshuro yayo ya kabiri ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda muri irushanwa rya bal ikubutse muri turukiya aho yakoreye imyitozo y'icyumweru ndetse iboneraho gukina imikino ya gicuti yo kwitegura muri iyo mikino yo kwipima iyi kipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatsinze ikipe y'igihugu ya kowet irongera itsinda ikipe y'igihugu ya katari ariko nayo iza gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya bahrain abakinnyi ba reg basketball club bavuga ko biteguye neza iyi mikino ya kamarampaka bagasaba abanyarwanda kuzaza ari benshi kubashyigikira uyu ni jean jacques wilson shobozwa byose n'umukiza muri make turiteguye mu buryo bwose nkeka ko bitazatugora cyane batwitege bazaze badushyigikire ntabwo twakenera mu rugo ngo dukine turi twenyine tugomba kuba dufite abantu batize umurindi ikipe wenda yabitinwe hejuru twaba dufite abantu badushyigikiye tukumva ko tutari twenyine bazaze babane natwe natwe twakoze imyitozo kugira ngo dukomeze tubashimishe ntabwo umuntu aza kureba basiketi ngo ateye yatishimye bazabane natwe kugira ngo tugerageze turebe ko twatsinda bare sizoni ya kabiri imikino ya kimwe cya kane kirangiza muri basketball africa league izatangira kuwa gatandatu guhera saa munani n'igice ikipe ya petro de rwanda yo muri angola izahura na as sare muri maroke hanyuma ikipe ya reg basketball club ikazahura na forces armee polisi yo muri kameruni guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku isaha y'i kigali bukeye bwaho ku cyumweru imikino ya kimwe cya kane kirangiza izakomeza ikipe ya us monastiri yo muri tunisia izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo guhera saa munani n'igice hanyuma isaa kumi n'ebyiri zamareke yo mu misiri ikazakina na saidu legacy athletic club yo muri guinea conakry yari claude munyandinda i kigali
akabino ga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho gutaha
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika
yanjye ni radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika